Iri ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu na fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'amerika turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo naho saa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa gatandatu imirwano ikomeye yongeye kubura mu muhana wo ku murambya muri gurupema ya bijombo teritwari ya uvira intara kivu y'amajyepfo aho ni muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo hagati y'abarwanyi b'abamayimayi n'insoresore z'abanyamurenge zatwirwaneho amakuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu bayobozi bo mu bijombo avuga ko umuntu umwe yaguye muri iyo mirwano naho amazu menshi aratwikwa ibyinshi kuri iyi nkuru ni mu kiganiro umunyamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo yagiranye na john sebineza uhagarariye mituwarite y'abanyamurenge muri bijombo ni intambara yatondetse saa kumi n'imwe wabucagurikana batera ahantu hitwa kuranza mu basirika batera n'ahandi hitwa mu kanogo no kuwingwa batera n'ahandi ku muranza mu bega ku ijisho muri sebe ayo masahani batereyeho noneho batwika amazu batwika amazu yo ku muranza aho bita mu basirika muri eze batwika n'ahandi bita mu kanogo batwika n'aho ku muranza muri serenese baraharisha cyane ibintu byinshi n'ibindi baratwara abantu barahunga baja mu bibira abandi byo turamenya n'aho bari kugeza uyu munota abo baba bateye ku murambya ni bande baje baturutse hehe baje baturutse za masango niyo binutse niyo baturutse bavuga ko bamwe baturutse iriya za kiryama ngo gitabara
bari bafatikanyije na bande abo bagwanyi uvuze abo bagwanyi bafatikanyije n'abamayimayi n'abonire gitabara na nibo bafatikanyije nabo ubu ngubu abaturage b'aho ngaho ku murambyo bahungiye he abaturage bo ku muranza bahungiye bahungiye za nyakirango abandi baje baje no ku mugeti abandi bahurutse no za masoro abandi kuri ku irango niyo bagiye basiragira bamwe none si iyo mirwano iri kubera muri ako karere ka bijombo mu mihanda yo ku murambya ingabo za leta fardc n'iki zaba ziri gukora natwe icyo ni ikibazo natwe tubaza ku ngabo za leta twababwiye tubabwira ko imirwano yabaye ariko nta na kimwe bashoboye kudusubiza bavuze gusa ngo bo barifashe barahagaze mu bihindiro byabo zibatabara nta na kimwe bakora izo zose biko biraba izo ngabo za leta zidukikije nta na kimwe bakora hari inka zaba zanyazwe muri iyo mirwano hari inka nyinshi n'ibitungwa ntituramenya umubare ariko batera amasaha mabi nyine urumva ibintu byose bikiri mu mihana barashorera barabitwara nta kintu gisigaye irindi batemaguye ko barabaga andi makuru dufite ni uko hoba hakomeretse umuntu umwe undi nyine nawe agapfa nyine ubu amasasu ni menshi ntitwamenya kubona n'ubu bakari ko barwanira nyine iyo za muranza za mukumba amasasu ni menshi n'ubu ngubu turimo tuvugana abana baba ku mihanda bakomeje kugaragara mu mihanda itandukanye y'umujyi wa bujumbura mu gihugu cy'u Burundi abavuganye n'ijwi ry'amerika bavuga ko badashobora kuguma iwabo ku mpamvu zitandukanye bahurirayo mu bushikiranganji bw'agateka ka muntu baremera ko icyo gikorwa kitoroshye ariko barimo gukora ibishoboka byose kugira ngo abana bose basubizwe mu miryango yabo ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Raymond Zimana polisi baba batwiruka ko nko mu ijoro hose tuza kuri benshi tukaba turagumye iyo muri radiyo uruhigi rw'abana bo mu ibarabara rwatanguye mu kwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani mu bisagara bitandukanye biri mu gihugu cy'u Burundi bivuye ku mugambi wa leta wo gusubiza abana bo mu ibarabara mu miryango yabo naho biri uko mu gisagara ca bujumbura haracibonekeza abana bibera kandi batunzwe n'ibarabara abo bana bemeza ko ibarabara ariryo rituma babaho kuko mu miryango yabo hari ibibazo bitandukanye karararaje mama ndavuye muhira ubura ibyo kurya ubura ibyo nambara muhira barantoteje naca mvuga ati kweri ugasanga iyo mukuru wanje yari nayica ndahatsina jewe mama ntibibana na papa ari kuwundi mugabo urumva papa yadanye uwundi mugore urabona ngiye kwa papa uwo mugore aranyirukana ngiye kwa mama umugabo wiwe aranyirukana cyawumva wumva none nubigenda gutyo abana bavuganye n'ijwi rya amerika ribasanze muri quartier asiatique komine mukaza bemeza ko naho bosubizwa mu miryango yabo bitokunda ko bagumayo kuko umuti w'icari catumye baja mu ibarabara utoba ubonetse ca kindi cadukuye muhira arico n'ubundi cotugaruka nawumva vyokunda nyimba ari aho nyene muri ico kindi kigo tworonka umuntu aza aradufasha nyimba dutwara nko kw'ishuri nyene tukiga nk'abandi bana hanyuma tukamenya gutera imbere nk'abandi ca muhira ko ari aho mu muri yari disi ndosubirayo kubera inzara iriye arayo hagira n'ikiraya amashirahamwe aharanira agateka k'abana bashima umugambi wa leta wo gukura abana mu ibarabara bemeza ko abana basubizwa mu miryango yabo bagaruka mu ibarabara kuko ibibazo bamanye babigumana ferdinand simbaruhije umunyamabanga w'urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'abana fenadebe asaba leta gukorana uyu mugambi n'abegwa bose n'icyo kibazo umwana yashitse muhira ashikanwa iyo yari yagiye aturuka hanyuma agahindukira mu by'ukuri haba hari ikibazo barabe iyo mizi barabe ibyo bituma by'ukuri abo bana bagaruka mu ibarabara ni ukuvuga leta nk'umubyeyi yaje imbere igaheze karondera bose bafite icyo bufasha tohoza bagire amatohoza akwiye bashike ku muzi bavuga ati umwana ukanaka nimba yanse kaguma muhiri wabo canke mu muryango waramutunze byavuye ku bituma ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi n'ibi hanyuma rero umuti ucoheze utogwe kandi mu by'ukuri hamwe leta ikoranye nabo bose bafite icyo bufasha mu bijanye n'agataka k'abana mu byabo byose bafise umutima wo gufasha turizeye ko bizogera neza mu bushikiranganji bw'agateka ka muntu gufatana mu nda n'iterambere ridakumira baremeza ko uyu mugambi utoroshe martin ivy'abandi arongoye ubwo bushikiranganji avuga ariko ko ivyankenerwa biriko birakorwa kugira mu Burundi ntihazobe hakivugwa abanyebarabara si ikintu dukora ngo umunsi umwe ngo turatanze itegeko abana bose bacava mu ibarabara kuko muri bajya abana mu ibarabara hari abace babinyegeza kandi muri aya makartiye y'iruhande turazi neza yuko ibikorwa biremereye cyane twihaye hafi umwaka wose n'ubu rero muzosubira kubona ko tugira ikindi gikorwa cyane cyane ko dushaka yuko amakomine ariyo afata mu minwe cya kibazo kijanye n'abana mu ibarabara ahari ingorane n'ahateza kuva umuti ari hariya mu kibano aho rero abantu baramaze kwigishwa abigisha ibyo by'imico ukuntu biyumvira ko twazanye ikibazo gikomeye ibi bituma hari abo biva ku bukene tuzofashanya nabo bose muri icyo kibazo gitoyigisha bidufata n'imyaka ibiri imyaka itatu hazogera igihe babona yuko atabuhungiro buri nk'ibarabara ibiharuro biva mu bushikiranganji bw'agateka ka muntu ugufatana mu nda n'iterambere ridakumira vyemeza ko kuva mu kwezi kwa gatanu bibiri na cumi n'umunani abana barenga igihumbi n'amajana abiri aribo bamaze gukurwa mu ibarabara mu bisagara bitandukanye by'igihugu ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu viwa akadomo komu ubu noneho ni wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda iki ni ikiganiro ejo
otizme ni uburyo umwana aba ateye budasanzwe gusa buteye impungenge kuko bitoroshye kuvumbura ko umwana abana nayo bamwe babyitiranya n'amarozi abandi bakabigereranya n'uburwayi bwo mu mutwe ariko ibyo biterwa n'uko ifata ku gice kigize ubwonko bw'umwana igatuma agira imyitwarire ishobora kubangamira umuntu babana ariko atamusobanukiwe ushobora kuba ubana n'umwana mu rugo ariko udasobanukiwe imyitwarire ye maze ukajya ugira ngo wabyaye umwana utuzuye nyamara umwana wawe ari muzima akeneye kwitabwaho kugira ngo nawe azagire icyo yimarira mu buzima ibi byatumye ikiganiro ejo gisura ishuri rukumbi mu rwanda ryita kandi rikigisha abana bateye muri ubwo buryo imibare yagaragaje ko rimwe n'ibice bitanu ku ijana by'abana ku isi yose babana na otizme ubwo abo ni abapimwe nyamara mwibuke ko hari n'abadasobanukiye ibyayo ese wowe umwana wawe cyangwa se umuturanyi wawe ameze ati reka tubahe ikaze mu kiganiro ejo mugiye kugezwaho nanjye mizero kirisipe mu gihe roger nigena ari guhagararira iki kiganiro
ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda
hirya no hino mu ngo bitewe ahanini n'imyumvire y'ababyeyi cyangwa se kudasobanukirwa iby'abantu babana na otizme usanga abana babana nayo bahabwa akato ndetse bakagirwa ibicibwa bashinjwa kuba intakoreka bagahozwa ku nkoni bazira agasuzuguro nyamara bateye mu buryo butandukanye n'abantu basanzwe bityo reka rosine kamagaju wize imiterere y'aba otiste ubwo ni abantu babana nayo adusobanurire ubundi otizme ni iki
otizme ni ibyo bita eta eta y'umuntu cyangwa diferanse d'intelligence aba otiste ntibatekereza kimwe natwe ntabwo bo imibereho yabo ari cyo kimwe n'iyacu bo hari ibintu babona ntibibone nk'uko twe tubibona dusanga bafite imyitwarire yabo yihariye aba otiste baratandukanye cyane ariko kenshi bigaragara ko bagira tubure ya communication kubera batamenya kuvuga neza ku gihe cyangwa niyo bariho baravuga bavuga ukuntu ugasanga avuze nk'ikintu kitajyanye n'igihe arimo cyangwa ukabona arasetse kandi ikintu aseka muri uwo mwanya nta kintu gishekeje kuko donc iyo ni communication noneho hakaba no imibanire n'abandi ibyo bita interaction sociale mbese ukabona umwana wagira ngo ari wenyine ku isi kugira ngo ari mu isi ye ukabona nta bandi bantu babona iruhande ugasanga biteye ikibazo kuko ubona adashyikirana n'abandi se yabona n'umubyeyi ukabona ntamwitayeho yabona abandi bana bakina agakinana nabo nabi ntamenye gukinisha ibikinisho nk'uko bikwiye cyangwa kwegera abandi bana ngo bakine neza nk'uko bikwiye ibyo biba ku mwana ufite ikigero cy'imyaka ingahe ubundi umwana autisme urayivukana ntabwo uba umutisite ukuze ubwo rero autisme yatangiye kugaragara niho ubona ibyo bimenyetso by'ukuntu umwana atameze neza ajonjamye cyangwa agira utuntu tudasanzwe ibintu byose biri kutubwira bisa nk'ibimenyetso ni ibintu tumenyereye ko bigaragara ku bana bose ni iki kigaragaza ko ari ikibazo atari imyitwarire y'ubwana
ubundi umwana umwana iyo avutse arebana n'ababyeyi agaseka ubona hariho communication hagati y'umwana n'umubyeyi hari ukuntu umubyeyi ahanagura umwana mu maso ukabona hariho ukuntu hari eshanje ariko uko umwana akura hari igihe ubona umwana asa nk'uwigunze mbese nta byishimo afite byo kurebana na nyina cyangwa se ukabona umwana ararira cyane ntahozwe ntumenye ikimuriza cyangwa se ugasanga umwana ntabona abandi ngo yishime nk'uko abandi bana bakubagana bajya gukina n'abandi cyangwa ukabona umwana ageze nk'imyaka ibiri ataratangira kuvuga papa mama ukibaza umwana utarahamagara mama cyangwa papa cyangwa se akabivuga byageraho ukabona arahagarira cyane cyane iboneka nko ku myaka ibiri niho kuko ubona ibimenyetso byose ko mbere yaho hari igihe umuntu aba agitegereje avuga umwana ni muto kuva ku myaka ibiri umuntu aba atangiye kubona ko kuko hari ikibazo umwana afite benshi bagira utuntu bihariye bakinisha cyangwa bibanzeho kugira ngo babe mu isi yabo
twabigereranya n'ubumuga bwo mu mutwe ntabwo ari ntabwo navuga ko umuntu yabigereranya n'ubumuga bwo mu mutwe mu ba otiste dufite bamwe baba bazi ubwenge bwinshi burengeye n'ubwo abandi bantu basanzwe baba bafite ariko abo rero bafite ubwenge bwinshi babanditse ibitabo bazi informatike cyane bazi muri domene runaka ugasanga umutiste afite ikintu azi kandi agikora neza kurusha abandi bose icyo gihe rero uwo muntu ni umutiste ariko kandi ntitwamushyira mu bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe iba ikibazo muri sosiyete iyo ntawe ubitaho cyangwa iyo bitazwi iyo bitazwi ntushaka kumwitaho utazi uko ubyifatamo ariko iyo abantu batangiye kumenya autism icyo ari cyo batangira no kumenya kwita ku baroba kuri abo bana kuvuka gutya bishobora kugira ingaruka iyo muri otizime hajemo ubundi bavuga spectre otisitike ni ukuvuga ngo hariho otizime ariko hari utundi tuntu twishamikaho hariho nk'uko twabivuze deficience mentale donc ukagira ikibazo mu mutwe hari kurwara epilepsi hari utundi otizime ishobora kugutera kudakunda gufungura ukagira ubuzima bworoshye iyo udafungura urumva hari ingaruka zibiza n'utundi twinshi tugenda twiyomekaho muri icyo gihe birashobora kugira ingaruka kuri uwo muntu ariko hari abantu bamwitayeho akiri muto nawe arafashwa kandi ashaka gukura nta ameze neza ibintu byose biterwa n'ukuntu umuntu bamwitayeho iyo bamwitayeho hari ikintu ashobora gukora mu buzima bwe naho cyaba gito ariko aba afite kapasite yo gukora akantu na gato icyo gihe rero kumuha agaciro ni ukumuha ubushobozi bwo gukora n'icyo kintu gito ashoboye
reka dushimire hozine ku bimenyetso ndetse n'uburyo dusobanuriye otizm icyo ari cyo ariko namwe mudukurikiye ibi hozine amaze kudusangiza mushobora kudusangizaho ibitekerezo byanyu ikiganiro ejo niko twitwa ku mbuga nkoranyambaga yaba facebook ndetse na instagram hombi twamaze gushyiraho agafoto k'umwana ubana na otizme kugira ngo abe ariho mucisha ibitekerezo byanyu ese mubona hakorwa iki kugira ngo abana babana na otizme bakurwe mu kato maze bahabwe ikaze mu muryango babane n'abandi uwo bidashobokera kudusangiza ibitekerezo bye ku mbuga nkoranyambaga zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri niyo nimero ashobora gukoresha atwoherereza ubutumwa bugufi nyabuneka ni ubutumwa bugufi gusa guhamagara ntago bikunda rafiki na rafiki sina ndugu sina rafiki
do not cry nturire akaririmbo k'umuhanzi mani marite niko dukomeza kugenda twumva hano mu kiganiro bityo reka twibutse ko uyu munsi turi kuganira ku bantu babana na otizme bigatuma bagira imiterere ituma bafatwa nk'abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe mana mabonde ninatembea bila kusema sina mtu wa kuongea naye binadamu wamekuwa vile vile buri tariki ya kabiri mata buri mwaka hizihizwa umunsi mpuzamahanga wo kurwanya otizme ku isi dore ko itangira kugaragara k'umwana guhera ku kigero cy'imyaka ibiri n'itatu kandi iyo atitaweho biramukurikirana ku buryo atabasha kugira icyo azimarira mu buzima bwe imibereho myiza y'umwana ndetse n'iterambere rye bihera ku burere ahabwa bityo reka twumve inkuru twabateguriye ubwo twasuraga otizme rwanda ishuri ryigisha kandi rikita ku bana babana na otizme iki ni ikiganiro ejo mukomeje gukurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika
you are not alone
Avanza tus asamble.
abana bazi gutanga urukundo iyo umuntu abitayeho ni abana ba- bafite igikundiro
Et voici au venido recore.
amajwi ayunguriye mwumva aririmba n'ay'abana babana na otizme nk'uko umuyobozi w'iri shuri akaba ari nawe warishinze madamu hosine duken kamagaju abisobanura ikigo cyacu kiri ku gisozi kikaba ari ikigo cyitwa autisme rwanda hano ni ishuri riri sipesiyalize muri autisme ubwo rero iyo baje hano mwabonye hari amashuri atandatu y'ibi- ibice bitandatu eh, ba- dukurikije imyaka na dogere za autisme baba bafite iyo utembera muri iki kigo ugenda ubona ibikoresho by'imikino y'abana kandi birumvikana nk'ishuri ry'abana bafite umwihariko w'imiterere yabo aha ntibakenera chef de classe wandika abasakuza kuko kuvuga ni rimwe mu masomo biga reka tuganire n'aba ariko amazina yabo mu nyemerere tuyirengagize ahubwo twumve icyo batubwira
uyu munsi mwiza ikirere buri wese aratubwira ikintu yize
Ese mati.
mate
Sense. Mati sense.
mate na sayansi uyu munsi wakoze na egizami Yego.
egizami yihe In English.
english sohoza nabwo mu cyongereza Good morning.
good morning How are you?
i'm fine how are you
I'm fine.
you're fine Yes.
how old are you I'm I'm I'm I'm nine.
where do you stay Kicukiro.
kicukiro aho gira ikintu ubwira mama Mm. Mama ndamukunda ndamusuhuza urasura ahandi wundi na kashi kaye kaye ninde na brada.
umwana w'imyaka umunani gusa y'amavuko ati mama ndamukunda kandi ndamusuhuza hamwe na kayi uyu ni musaza we turacyatembera muri iri shuri mu myigire y'aba bana bisaba ko byibuze umubare w'abarimu ubuka bakaba uw'abanyeshuri kuko buri mwana agomba kuba afite umwarimu umwitaho bitewe n'uburyo ateye
nitwa gahongayire irimine ndi umwarimu hano ku kigo cya autism rwanda kuva cyatangira muri bibiri na cumi na kane Ni abana bafite ikibazo cya autism imyigire yabo itandukanye n'iy'abana basanzwe kuko abenshi ntabwo ba- bashyira mu bikorwa icyo ubabwiye ako kanya ariko buhoro buhoro uko ugenda umumenya uko ugenda umufasha ageraho akajya mu murongo umwe n'abandi bana basanzwe ukamubwira kumva ukamubwira kora iki akagikora Eh, nubwo abenshi baba batavuga
uyu mwarimu kimwe n'abandi bigisha aba bana baterwa imbaraga no kuba barerera u rwanda bityo amahugurwa atandukanye ku mibereho y'abantu bafite autisme niyo abashoboza kuzuza inshingano zabo nk'abarezi umwarimu gahongayire ati dufite uburyo tubakurikirana
twebwe twibanda ku kubigisha uburyo babana n'abandi kuko nibyo bibananira mu yandi mashuri no kuvuga n'ibyo kubasha kwikorera ibintu nta muntu wundi muntu ubigukoreye
ubu buryo bafasha aba bana iyo umwana amaze gusobanukirwa arimuka akajya mu cyiciro cyo kwiga amasomo asanzwe nk'uko umunyeshuri yimuka ava mu kiburamwaka agatangira amashuri abanza maze agatangira kwiga amasomo asanzwe ndabona ibishushanyo mfashanyigisho ku nkuta muri rimwe mu mashuri yigishirizwamo aba bana byanditseho byinshi bitandukanye harimo ibifasha kubara imibare kuvuga iminsi ndetse n'amezi mu gifaransa n'icyongereza yewe kandi harimo n'ibikinisho bifasha abana kwisanzura no gusobanukirwa ibyo biga madamu kamagaju washinze iki kigo avuga ko yabitewe no kuba yarabyize mu mahanga bityo agaterwa ishema n'uko iri shuri rizagirira akamaro igihugu cy'u rwanda ndetse n'abaturanyi bacyo mu karere
Usilie hauna upweke Mola yupo, usilie hauna upweke Mola yupo, usilie Anshuti bakunzi b'ikiganiro ejo ngira ngo murabyumva ko iyo abana babana na autism bitaweho bibafasha kugira imibereho myiza bityo reka dushimire cyane aba barezi bita kuri aba bana muri iki kigo ariko reka twibutse namwe mudukurikiye ko burya buri wese yagira uruhare mu guharanira uburenganzira bw'abana babana na autism dusangiza igitekerezo cyawe utubwira icyo wumva cyakorwa kugira ngo abana babana na autism bakurwe mu kato ahubwo bahabwe ikaze mu bandi iyi ni radiyo ijwi rya amerika mukomeje gukurikiraho ikiganiro ejo naho kuri mikoro muri studio njye nitwa mizero kirispe mu kanya turakurikira ikinamico nyiramubande ni mu gice cya kabiri hano mu kiganiro ejo
Wazazi wangu wamenikataa mimi, ndugu zangu wamenichukia mimi, sina ndugu, sina rafiki, sina ndugu, sina rafiki, niende wapi?
ndabasuhuje mwese nimugire amahoro nitwa umukiza narite mu kinamico nyiramubande nitwa bijuru uyu ni umwanya mukurikiramo ikinamico nyiramubande mu kiganiro ejo
Eh, duherukana itsinda ry'amahoro rikomeje imyiteguro y'amahugurwa i rwejuru na ruhiza bari batangiye igikorwa cyo gusura abaturage hagamijwe kumenyekanisha icyo gikorwa ese iyi gahunda yagenze ute magingo aya se bageze kuki hagati aho ubukwe bwa habana na mbabazi buracyari nk'agati kari mu mazi kareremba kagatemba katagira iyo kagana agatsimbanyi nawe akomeje gushakisha imibereho reka ntangire mwiyumvire
urubyiruko twese twiyumvire
noneho gatsimba nyumva ko ntegereje aha hantu ahantu yewe wa mugabo we have have va mu muhanda batakugoye uragendera aha ngaha aha ku ruhande rwose siko bari kukugonga urakoze wa mubyeyi we rwose wagize ngo se ninacunze ziriya zizamuka aka ni akumiro rwose uzi ko umuntu agenda akiziringa hamwe ntabashe no kugenda ngo arebe hirya ngo arebe ibyiza byaho koko umuntu agomba Yewe, gutembera ubu natangaye pe n'izi nyubako iwacu ntizihari kandi ari mu busani aha wari uturutse ahagana ese mubyeyi yewe njyewe ubundi nitwa gatsimbanyi ni ahantu bita iruhiza Eh, ye ese ni wowe gatsimbanyi Mm.
najyaga nkumva disi ariko nishimiye guhura nawe pe
wajyaga unyumva heza erega nigeze guhura n'umugore wawe bwa mbere arakuvuga none shenge yabaye n'inshuti yanjye ahubwo nuko ntamuheruka
si agatangaza umugore wanjye se mwahuriye hehe Hey, kantembe se yewe twahuye azanye imyaka mu isoko ndamugurira aranantwaza shenge n'imfura duhita tumenyana uko ahubwo se wowe waje kurema isoko inaha reka da naje gushakisha akazi inaha kuko ndabona ubukene buri hanze aha Yawe.
yewe uraza no gutuma abantu no kwiba akazi ko- bariba pe akazi koko koko kawakiburara yewe kabona umugabo kagasibuna sinjya numva amaradiyo ariyo avuga ngo abantu ntibihangira imirimo ra ntibiba byoroshye gusa ubu nyine njyewe agatsimbanyaho ngeze nta kubuye di nagakora akazi ariko ni kandi akazi.
sinagakora biruhiza mba ndaguha mpaye yewe ndumva bitoroshye byoroshye ahubwo reka nkureke ushakisha nanjye mpahe ubwo ubwo wenda tuzasubira kandi nkwifurije amahirwe masa Eh.
maze usuhurize kantengwa ndamusuhuza nta kibazo
naho ubundi sheri ndagukunda niyo mu imana sinzi uko nabikubwira Eh, kandi imana ishobora byose izamara agahinda kose mfite impanagura amarira ku maso ikumbe nkubona amanywa nijoro Mm, sheri ndakumva yego rwose Mm.
ndabizi neza kandi imana ibaho pe Mm, irahari kandi iyo uyisabye nta kitago izabikora byo ndabyizeye none se mbabaho ndakumva sheri wowe bitekerezaho iki by'imiryango yacu yirirwa ituzunguza uko yishakiye banga ko urukundo rwacu rutaha mu nzima sheri mbese uwiteka azakorere muri marume kandi nzi neza ko azabyemera cyane ubundi usuhetse marume sorongo utabyumva wagize ngo abantu bose bariya rwejuru hari ikibazo babigiraho sha icecekera ukoze hasi unyibutse ibuye uzi ukuntu nagiye kwa papiyasi akanshwishuriza ngiye kumubwira ibyo duteganya kuziga muri ya mahugurwa Sha, byarandenze pe narababaye nabonye ko rwose abanyarwijuru bazatwibonemo ntabwo bizapfa koroha na gato cyakora sheri uranyibukije uzi ko wagira ngo marume soronga na papiyasi bavindimwe kandi cyagusetse nta n'icyo dupfana na gato uretse kuba twese turi mu nzu se ubundi hari icyo duhuriyeho
Sha, urumva rero ndacyafite abanzi benshi bazitambika bakambuza gutwara uwo nikundiye nk'agahato
sheri ndakumva ibyo ntukabitinzeho umutima wawe Mm.
kuko iby'imiryango izadukorera natwe tuzabifataho icyemezo nk'abantu bakuru kandi rero sheri mwibwirire nitubifataho icyemezo bizabababaza kurusha kudushyigikira kuko bazaba bataradushyigikiye ngo bice mu nzira nziza yego rata sheri sheri uzi n'ikindi ndakumva sheri waje reka nkuririmbe ngo njyewe akamara ndagukunda
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
nagiraga ngo muceceke mba- mbagezeho itangazo rirarebana natwe twese ku bijyanye n'amahugurwa dufite muri club yacu ahubwo abiju nagira ngo mbabwire ko kubera ibya karabu yacu y'amahoro dushyireho gahunda yo gusurana twebwe muri class Eh, tugasurana iwacu mu rugo ariko tukazahera kwa minyoni Eh.
icyo gitekerezo ni cyiza rwose ngaho minyo dusomere ku bijyanye n'amahugurwa duteganya ingingo z'ingenzi zizaba ziyagize
murakoze ngane muceceke amahugurwa yacu rero azibanda kuri ibi bikurikira azibanda ku buzima bw'imyororokere cya kabiri azibandaho ni imibanire y'umuryango ku bashakanye ndetse n'abateganya kurushinga icya gatatu ni ukurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ndetse hateganijwe n'amarushanwa kandi azaba arimo ibihembo byinshi bitandukanye Mm.
ayo marushanwa abazaba baje mu mahugurwa nibo bazatubwira ibyo bashaka kurushanwaho Eh, reka rero nayo kubafatira umwanya ndabona n'amasaha ya poze ageze ngaho nimugire akaruhuko keza
reka ikiganiro ejo uyu munsi tugihenera aha kandi turabashimiye mwese mudahwema kudukurikira by'umwihariko mukadusangiza ibitekerezo byanyu ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho buri cyumweru muri studio mwabanye nanjye mizero crispin wabagezaho ikiganiro cyari gihagarariwe na roger nigena mukomeze kuryoherwa na gahunda za radiyo ijwi rya amerika amahoro y'imana abane namwe bayi
ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti muduteze amatwi mugume ku maradiyo yanyu mu kanya gato cyane saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro